bandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika yumvikanira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu na fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda naho mu burundi ni ku mirongo migufi kuri metero mirongo ine na zitanu mirongo itatu na rimwe na mirongo ine na rimwe mwaramutse neza nshuti muduteze amatwi hano i washington dc muri kumwe na joe diane ninahazwe ndongoye ibiganiro vyo muri kano gatondo ndabahaye ikaze mu makuru tubafitiye muri kano kanya ikintu cokorwa kugira ngo abo bose bahunze igihugu cabo kandi baragikunda batahuke ni uko ubwa mbere i- leta niyo ibibazwa cane cane ishiraho umwuka mwiza mu gihugu igashiraho umutekano ukwiye uyu ni leonard nyangoma yahoze arongoye urunani rutavuga rumwe na leta y'uburundi senared asanga itahuka rya bamwe mu banyepolitike mu burundi ridashobora gutorera inyishu ibibazo vya politike biri muri ico gihugu iyo nkuru iri mu zo tugarukako mu kanya ariko reka tubanze duhere ku makuru avugwa hirya no hino mwateguriwe na mugenzi wacu aloyize bigirimana mwaramutse aloyi maramutse diane turayahera mu yavugwa muri leta z'ubumwe za amerika abademokarati mu nama nshingamateka barasohoye urwandiko rusaba ubushikiranganji bwo kwivuna abansi hamwe n'ibiro vyo mu biro vya perezida bijejwe ivy'amafaranga kubarungikira inzandiko zijanye n'ingingo ya trump yo guhagarika imfashanyo ya gisirikare amerika iha igihugu ca ukraine ingingo y'abademokarate ije ikurikira ayandi makuru mashasha yamenyekanye ku musi w'imana aho uwundi mukozi w'iperereza agira kabiri yaserutse mu mpisho akavuga ko afise ivyemeza ku vyakozwe na leta ya Trump Trump arahakana ko atakibi yakoze yamye avuga ko kuvugana na perezida wa Ukraine kuri telefone ataco vyononye kandi ko bigamije kumukura ku butegetsi ku nguvu abademokrate bariko baratohoza nimba Trump yaragobereye Ukraine ngo itohoze ko umudemokrate batavuga rumwe muri politike Joe Biden hamwe n'umuhungu wiwe Hunter perezida wa leta z'ubumwe za amerika kandi yaragabishije bikomeye kandi yivuguruza ndetse mu kuvuga ko abasirikare ba leta z'ubumwe za amerika bashobora kuva muri siriya ibyo tuma turukiya iboneraho akaryo ko gutera abakirde ariko aragabisha ko Kir- turukiya irengeje urugero igakora ibidakorwa amerika izosambura ubutunzi bwose bw'ico gihugu abarepublikani begereye perezida trump baragaragaje amakenga yabo mu gihe amerika yota abakirde bafadikanije mu kurwanya umuhari w'iterabwoba wa leta ya kisilamu mu gihugu ca siriya umurepublikani arongoye sena ya amerika mitch mcnell hamwe n'umudemokrate arongoye inama nshingamateka nancy pelosi barashikirije amatangazo atandukanye bose banegura iyo ngingo leta ya trump yatangaje ku munsi w'imana ko igihugu ca turukiya kigiye vuba gushira mu ngiro umugambi waco wo gutera uburaruko bwa siriya ishyirahamwe mpuzamakungu rirakehaniwe amafaranga yo gukoresha angana n'imiliyoni amajana abiri na mirongo itatu z'amadolari y'abanyamerika byashyikirijwe n'umunyamabanga waryo mukuru antonio guterres ejo ku munsi wa mbere mu gihe ayo mafaranga atoboneka iryo shyirahamwe nta mafaranga yo gukoresha rizoba rifise mu mpera z'uku kwezi kw'icumi mu rwandiko ku bakozi rwabonywe n'itorokanizo ry'amakuru ry'abafaransa afp guterres yashikirije ko hari intambuko atatomoye zikwiye gukorwa kugira abakozi ba oni bashobore kuzohembwa imishahara yabo mu ntango z'uyu mwaka guterres yasabye amaleta ari muri oni kongereza intererano zayo ariko ngo baranse nk'uko byashyikirijwe n'umutegetsi wa oni atashimye ku izina ryiwe rija ahabona abasirikare babiri barishwe abandi batanu barakomereka mu gitero c'iterabwoba cabereye mu bumanuko bushira uburengero bwa nigeri ku munsi w'imana intara yamye irangwamwo ibitero vy'iterabwoba nk'uko vyashyikirijwe n'umushikiranganji w'intwaro mu gihugu hagati w'ico gihugu ejo ku munsi wa mbere intara ya dogonduci yagabwemwo ico gitero iri hafi y'igihugu ca nigeria perezida wa nigeri mahamadu isufu yasabye amakungu gufasha igihugu ciwe ariko abasirikare b'ubufaransa aba leta z'ubumwe za amerika hamwe n'ubudage bari muri nigeri ndetse n'inteko za oni ziri mu gihugu kibanyi ca mali barananiwe guhagarika ivyo ivyo bitero birushiriza kwiyongera abategetsi ba irake bashikirije ko bazohana uwo wese mu bajejwe umutekano yitwaye nabi mu kuburizamwo imyerekano iyamiriza leta mu ijoro ryo ku munsi w'imana abantu cumi na batatu barishwe mu gutana mu mitwe kwabaye hagati y'abajejwe umutekano haba hamwe n'abari mu myiyerekano kuva iyo myiyerekano itangura muri ico gihugu haraheze hafi indwi abantu barenga ijana baramaze kuhasiga ubuzima nk'uko byashyikirijwe n'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati muri ico gihugu iyo myiyerekano ku murwa mukuru bagdad hamwe no mu bindi bisagara mu bumanuko bwa irake yatanguye abanyagihugu basaba kuronswa ubuzi amazi n'umuyaga nkuba hamwe no guhagarika ibiturire byasinzikaje ico gihugu gisanzwe gitunze ibitoro tugarutse muri afurika sudani y'epfo ku munsi wa mbere yavuze ko yongeye kuganira ku kuraba kubiraba amasezerano ajyanye na peteroli i Khartoum mu gihe batazubahiriza igihe ntarengwa cy'ukwezi kw'icumi na kabiri cyatekanijwe kugira ngo imiliyari zitatu z'amadolari ibihugu byemeranije y'indishi ku bwitandukanye n'igihugu gikize kuri peteroli mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe azobe yishyuwe sudani y'epfo na sudani byasinye ayo masezerano mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri
arakoze mugenzi wacu louise bigirimana kuri ayo makuru avugwa hirya no hino ku isi ahejeje kudushikiriza tubibutse ko manda nyakumviriza ijwi ry'amerika risamirana i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turi kuri interineti we zitatu akaburungu radiyo yacu vewa akaburungu com mu kanya ni amakuru yo mu karere amakuru tuyafitiye muri kano kanya mu karere tuyahere mu rwanda haraye hatangujwe uruganda rukora amatelefone ngendanwa agezweho azwi nk'ama smartphone ibindi kuri ino nkuru na mugenzi wacu eric bagira ubusa ni uruganda ruzajya rukorera telefone ngendanwa zigezweho zizwi nka smartphones zahawe izina rya maraphones ni uruganda rw'abashoramari bibumbiye mu itsinda mara group ku ikubitiro rurakoresha abakozi magana abiri mirongo icyenda ku ijana ni abanyarwanda naho mirongo itandatu ku ijana ni abagore mu muhango wo gutangiza ku mugaragaro uru ruganda bwana ashish takar umuyobozi mukuru wa mara group wanayitangije yavuze ko uru ruganda ruzagirira akamaro umugabane wa afurika n'indi migabane muri rusange aragira ati uyu munsi inzozi zagutse zahindutse ukuri bitari kuri mara gusa ahubwo no ku rwanda ndetse no kuri afurika iki ni ikintu cy'amateka kirafasha mu guhindura imyumvire ku mugabane wacu mu buryo bw'ukuri ko twe nk'abanyafurika dushobora gukora ibintu byiza biri ku rwego mpuzamahanga ku mugabane wacu uru ni uruganda rwa mbere rw'ikoranabuhanga muri afurika rw'abanyafurika rukorera afurika no hanze yayo ruri mu rwanda umukuru w'u rwanda paul kagame wafunguye ku mugaragaro uruganda rukora telefone ngendanwa zigezweho yashimye abashoramari ba mara gurupe cyane ko atari bashya ku butaka bw'u rwanda ishoramari ryabo perezida kagame arasanga arigwa mu murongo w'ubutegetsi abereye ku isonga mu kwihutisha iterambere ry'u rwanda ati isi yacu irahinduka byihuse cyane kugendana nabyo bisaba guhanga ibishya niyo nzira u rwanda rwahisemo ku iterambere ryacu ishoramari rya marathons group riri mu buryo bwiza bugendanye n'intego yacu mu bumenyi n'ikoranabuhanga nka kimwe mu byihutisha impinduka mu bukungu bwacu nshimishijwe no kuba mara gurupe ifite ubushake mu gukorana n'u rwanda mu by'uburezi no guhugura tukizera ko abakozi bazagira ubumenyi bwa ngombwa mu kubigeraho perezida w'u rwanda paul kagame yanizeje ko bazakoranira bya hafi n'aba bashoramari kugira ngo ibikorwa byabo bizungukire impande zombi After all, the private sector is the engine of the progress we desire for ati urwego rw'abikora ni moteri y'iterambere dukeneye ku mugabane wacu tugomba kujya mu ruhando ku karere no mu mahanga ku rwego rwo hejuru mu ikoranabuhanga mara gurupe yagaragaje ko dusangiye icyerekezo cyacu mu iterambere ry'u rwanda kandi yiteguye kugira uruhare rw'ingenzi kuri ryo and is prepared to play a significant part for that matter. We value that readiness and will work to ensure ati ibyo tubiha agaciro kandi tuzakora kugira ngo ishoramari rya mara gurupe rizagende neza kuko biri no mu nyungu zacu successful, which is also to our benefit.
kugeza ubu hamaze gukorwa telefone ebyiri za mara gurupe ni iya mara x na mara z ibiciro byazo biri hagati y'amadolari ijana n'amadolari magana abiri y'abanyamerika ni ukuvuga ko ihenze yabarirwa mu bihumbi ijana na mirongo inani by'amafaranga biteganyijwe ko buri mwaka uru ruganda ruzajya rusohora telefone ngendanwa zizwi nka smartphone zibarirwa muri miliyoni imwe n'igice imibare itangwa n'ubutegetsi bw'u rwanda igaragaza ko abanyarwanda batunze telefone ngendanwa muri rusange bagera kuri mirongo inani ku ijana kandi ko cumi na batanu ku ijana aribo bakoresha telefone zigezweho zizwi nka smartphone mu buryo bw'ikoranabuhanga intumbero y'ubutegetsi ni uko izi telefone zizajya zikorerwa ku butaka bw'u rwanda zishobora kuzongera umubare w'abakoresha telefone ngendanwa zigezweho mu murongo wo kureshya abashoramari u rwanda rushyirwa ku mwanya wa makumyabiri n'icyenda ku isi mu korohereza ishoramari rugashyirwa ku mwanya wa kabiri ku mugabane wa afurika iyi mara gurupe ifite icyicaro muri leta ziyunze z'abarabu ni nayo yaguze imigabane ingana na mirongo itandatu na kabiri ku ijana muri banki y'abaturage y'u rwanda uruganda ruje rwiyongera ku zindi nk'uruganda volkswagen rw'abadage ruteranyiriza imodoka mu rwanda n'urundi rwa positivo rw'abanyamerika ruteranyiriza mudasobwa mu rwanda kuri izi telefone ababishinzwe mu ikoranabuhanga ku butegetsi bw'u rwanda baravuga ko zizewe ku mutekano wazo byitezwe ko nyuma yo gutangiza uru ruganda rukorera telefone mu rwanda zigezweho mu minsi iraza mara gurupe izatangiza urundi ruganda mu mujyi wa dabani muri afurika y'epfo ehe bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali
turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi rya amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavidewo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa facebook voa radiyo yacu canke inomero yacu ya whatsapp ikurikira agasaraba rimwe kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
nari nabicaye ku masonga nkitangura nyuma y'aho abanyepolitike babiri bo mu runani senarede rutavuga rumwe na leta y'u Burundi batahukiye leonard nyangoma yahoze arongoye urwo runani avuga ko itahuka ryabo ridashobora gutorera inyishu ibibazo vya politike biri muri ico gihugu mu kiganiro yahaye mugenzi wacu frederic nkundikije nyangoma yavuze kandi ko atabona insiguro yoha iryo tahuka ku bijanye n'iryo tahuka ry'umubangano nshingwabikorwa wo muri sinarede akaba n'umukuru w'umugambi witwa cdp hanyuma n'uwitwa mamese bansubiye ko nawe nyene ngo yoba yarinjiye muri sinarede niko ndavyumva yego naje na- navyumvise uko si- simbona ico nobivuga koko batahutse Eh, nja- bumvise yuko hageze mu mitima yabo baca barafata inzira eh, batahuka urunani mwarongoye sinarede rwaracitsemwo imirwi ubu iryo tabuka ry'abatetsi ryo barivuga ko urwo runani rurangiye ngira ngo bagiye gukorera hariya reka hariho n'abasanzwe bari muri senarede bari bari bari mu burundi ngira ngo ba- boba bagiye gukorana n'abandi hariya ivyo navyo nyine simfise ico nobivuga ko yuko urwo runani rurangije ibikorwa eh, rwari rwishinze Eh, naheruka mu minsi iheze numva yuko eh, hari bahuye mu kinyegero na leta y'i bujumbura ngo barumvikana ku bintu ngo bitari bike hanyuma ngo wa intumwa ya- intumwa ya leta ishitse i bujumbura ngo ishikanye ibyo bumvikanye hanyuma abandi barabyanga rero nta wuzi iyo bi- ivyo- ivyo barimwo ni ukuri kose ntaco sino- noba ndaguhenze ngo ngo bariko bugana ningo rugiye kubandanya ibikorwa ariko i- naho urwo runani rutoba ruba rukibandanya ibikorwa noneho nta nta n'ivyo tubona ruriko rurakora eh, opposition abatavuga rumwe na leta hariho baracariho bari mu gihugu abandi ba- bari hanze turihwereza mweho muzotahuka ryari Eh, ko niko eka iyo ngingo ntiyoba namwe yabahaye ikizero ko namwe muhava mu hoba hageze ko namwe mutahuka muzotahuka ryari twebwe tuzotahuka hageze kugira ngo muri aba bose aba- abarundi bumva benshi bahunze benshi cane cane bari mu bihugu vyo mu karere cane cane muri tanzania ahubwo ikibabaje ni uko bariko bararondera kubashu- kubatahukana ku nguvu ntawuzi ivyo leta ya tanzania yumvikanye na leta y'uburundi kugira bafate ingingo yo gutahukana abantu tugarutse ariko kwitahuka ry'abo batetsi babiri bo muri senared ubushikiranganji bujejwe intwaro yo hagati bwabaye nk'ubuhumuriza abanyapolitike bari hanze cane cane abafise imitahe ibakurikirana bukaba bwavuze ko abo bantu batazoca batabwa mu mvuto ahubwo bazobanza kumvirizwa n'ubutungane ivyo vyoba vyahaye akizero abanyapolitike bafise iyo mitahe ko nabo bashobora gutahuka mbega ntabo na- abo ba- ba- ba- barungikira imitahe abandi mbe- barabanza bayirungikira imitahe ku mashano bariko barakora no ku mashano bamye bakoreye a- abanyagihugu twe twavuga duti kandi n'ubu niho duhagaze igihambaye kwaruka abantu ba- bagaruka bakubi- bagarukana ubwenge cyane cyane abo muri leta nibo ndiko ndakebura bakemera tugasubira mu biganiro mu biganiro tugahumurizanya mu mezi ah, arenga umunani canke ashika umunani gatoyi arategekanijwe amatora mu burundi mu kwezi kwa gatanu mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri ikintu mwebwe mubona cokorwa kugira ngo mwebwe mutahuke mwebwe leonard nyangoma mutahuke niki ibyo kugira ngo jewe uvuze jewe ngira ngo uze n'abandi se reka si jewe jenyine nagiye ah, wumva aho mu karere k'ibiyaga binini hari abantu barenga ibihumbi amajana atanu hari n'abatazwi hari abandi bari za buraya ngaho muri amerika ngaho aho uri I- i- ibintu ikintu cokorwa kugira ngo abo bose bahunze igihugu cabo kandi baragikunda batahuke ni uko ubwa mbere i- leta niyo ibibazwa cane cane ishiraho umwuka mwiza mu gihugu igashiraho umutekano ukwiye ikarekura abo banyororo bose bafungiwe ubusa bafungiwe ibya politike igafuta iyo mitahe hanyuma n'ibindi hanyuma tugategura amatora neza eh, tugashiraho inzego ziyategura neza zizigiwe na bose leonard nyangoma umukuru w'umugambwe cndd murakoze cane gose ku kanya mwahaye radio ijwi ry'amerika urakoze nawe frederike
nshuti banywanyi namwe bakunzi b'ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo ya fm musanzwe mutwumviraho yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave mu gitondo guhera saa kumi n'imwe n'igice kugeza saa mbiri mwatwumvira kuri metero makumyabiri n'eshanu metero mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda dusuye mu rwanda aho urwego rw'ubugenzacyaha muri ico gihugu rutangaza ko rufise pasteur greg brian chuf nyuma y'aho polisi imutaye muri yompi mu gitondo c'ejo kuwa mbere umenyesha amakuru wacu mu rwanda sumta kaboyi arakomeza n'ino nkuru inkuru nyirizina yabaye saa yine za mu gitondo iyi saha yageze hari abanyamakuru bamwe bageze i remera aho icyo kiganiro cyagombaga kubera ariko batungurwa n'uko basanze icyumba inama yari kuberamo gifunze mu gihe abanyamakuru ndetse na pasiteri greg bibazaga uko bigenze hahise haza abapolisi bamwe bakikiza aho inama yagombaga kubera abandi begera pasiteri greg bahita bamwambika amapingu ku maboko icyari ikiganiro n'abanyamakuru cyahise kirangirira aho gusa nyuma ijwi rya amerika ryabajije umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha mu rwanda modeste mbabazi aho uwo muvugabutumwa yajyanywe adutangariza ko ribu ari ifite pasiteri greg nyuma yo gutabwa muri yombi na polisi icyo akurikiranyweho ni iki iki nibyo modeste mbabazi yasobanuriye ijwi rya amerika Eh, hari harabazwa gusa iby'ingenzi eh, bya- byo ku ikubitiro n'ibyo ku- kubangamira umutekano public order na- no gukoresha inama zitemewe ariko ubwo muri izo nama harimo n'ibindi bari buze kuba bakurikirana inama zitemewe harimo na kiriya kiganiro n'abanyamakuru cyane ko yari yatumijwe se mbere saa yine kandi saa yine yatari yagatangiye ikiganiro ni ukuvuga ngo n'ubundi mwari mushatse kumubaza Eh, twagombaga kumubaza nyine kugira ngo tumufashe no kubikumira ariko noneho oh, we ntiyabyubashye hari ibindi bibazo yari asanzwe afite mu rwego rw'ubutabera ngira ngo niwe wabyivugira ntabwo ngewe nabimuvugira ubu haracyari mu maboko yanyu cyangwa mwarangije kumubaza mwamurekuye yego aracyari kumwe n'umugenzacyaha umuvugizi w'ubugenzacyaha mu rwanda avuga ko pasiteri greg akirimo gusubiza ibibazo by'ubugenzacyaha gusa ntiyavuze ibizakurikira ibazwa rye itangazo abanyamakuru basigaranye ryateguwe na pasiteri greg shofu rivuga ko nyuma y'aho radiyo amazing grace ifungiwe ndetse n'insengero zabo zikugarwa bafashe icyemezo cyo kwimukira muri uganda uyu muvugabutumwa yavuga ko bagomba kwimukira mu gihugu cya uganda muri uku kwezi kwa cumi kuko urwego rushinzwe abinjira n'abasohoka mu rwanda rwanze kongera viza zabo pasiteri shofu yongeyeho ko nubwo bagiye bari bagifite imanza mu nkiko zo mu rwanda nk'uko itangazo ribisobanura radiyo amazing grace cyangwa ubuntu butangaje yahagaritswe mu kwezi kwa kane k'umwaka ushize n'urwego rw'igihugu ngenzuramikorere nyuma y'aho iyi radiyo itambukije ikiganiro cyayo cyatambutse mu kwezi kwa mbere k'umwaka ushize wa bibiri na cumi n'umunani cyaje gufatwa nk'igitesha agaciro umugore urwego rw'igihugu ngenzuramikorere rura rwari rwahanishije radiyo amazing grace gufunga by'agateganyo iminsi mirongo itatu idatambutsa ibiganiro ndetse no kwishyura amande ya miliyoni ebyiri y'amafaranga y'u rwanda ndetse igasaba imbabazi abanyarwanda urwego rw'igihugu ngenzuramikorere rusobanura ko ibi bihano bishingiye ku mpamvu z'umutekano w'igihugu no kutubahiriza amahame y'umwuga w'itangazamakuru nyine radiyo ubuntu butangaje pasiteri greg shofu yakunze kumvikana mu bitangazamakuru avuga ko yarenganye ndetse ahitamo kurega guverinoma y'u rwanda mu nkiko urukiko rwisumbuye rwa nyarugenge yaregeyemo bwa mbere rwanzuye ko atsinzwe nyuma yitabaza urukiko rukuru narwo rwaje kwanzura ko atsinzwe umucamanza mu rukiko rukuru yari yavuze ko mbere y'uko umuyobozi wa radiyo ubuntu butangaje yitabaza inkiko yagombaga kubanza kubahiriza ibyo yasabwaga na rura birimo gutanga amande ya miliyoni ebyiri mu mafaranga y'u rwanda kujya kuri radiyo agasaba imbabazi abanyarwanda ku by'umuvugabutumwa nikora n'ibikora yari yatangaje ndetse no guhagarika radiyo iminsi mirongo itatu nk'uko yabisabwaga ni icyemezo cyababaje cyane pasiteri shofu avuga ko radiyo ye yahagaritswe kuko yanze kwemera icyaha atakoze kandi ko icyemezo yafatiwe ari icya politike aho kuba ubutabera urwego rw'igihugu rushinzwe imiyoborere rgb rubarura amaradiyo mirongo itatu n'ane akorera mu rwanda harimo radiyo amazing grace yamaze kwamburwa uburenganzira bwo gukorera mu rwanda kuva mu kwezi kwa kane umwaka ushize wa bibiri na cumi n'umunani na radiyo bbc gahuzamiryango itacyumvikana kuri fm mu rwanda asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
ngewe ndi mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
umuyobozi mukuru w'ishami rya onu ryitaye impunzi ku isi rcr asaba ko hafatwa ingingo zihutirwa kugira ngo haboneke inyishu ku kibazo c'abavanwa mu vyabo n'intambara bakomeje kwiyongera kimwe n'abimurwa n'ibiza n'inzara idahera ivyo filippo grandi yabitangarije geneve mu suisse mu ijambo ryo gutanguza inama izomara indwi yiga ibibazo vy'impunzi inkuru y'umenyeshamakuru w'ijwi rya amerika muri suisse liza schlein muregezaho na mugenzi wacu venuste nshimiyimana umubare w'abavanwa mu byabo umaze kugera ku bipimo bikabije mu myaka mike ishize abantu bagera kuri miliyoni mirongo irindwi n'imwe bavanywe mu ngo zabo muri abo kimwe cya gatatu ni impunzi abandi bakaba mu nkambi ziri mu bihugu byabo umuyobozi w'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi philippe grandi yavuze ko ikibazo cy'abavanwa mu byabo cyabaye ingutu kurusha uko cyari kimeze mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu n'umwe muri icyo gihe niho umuryango w'abibumbye wemeje amahame yo kurengera kandi no gufasha impunzi amamiliyoni zari zarokotse amahano yo mu ntambara ya kabiri y'isi philippe grandi yavuze kandi ko kurinda umutekano w'impunzi nabyo bitoroshye yongeraho ko muri iki gihe isi ihanganye n'ikibazo cy'impunzi n'abimukira umuyobozi wa hcr yavuze ko gushyira mu gatebo kamwe abimuka ku mpamvu z'ubukungu n'impunzi bituma bitoroha gucungira neza umutekano abahunga intambara itotezwa ni imidugararo mu cyumweru gishize yavugiye i mexico ko yabonye ingero z'impunzi zashoboye kubana neza n'abazakiriye ariko n'ubwiyongere bw'impunzi zituruka mu karere ndetse no muri afurika
kuromera ubuzima ubusugire n'uburenganzira bw'abimuka bigomba gushyirwa imbere kimwe no kurinda umutekano w'abahunga bafite koko impamvu zigaragara
with valid claims. There and elsewhere legal ahariho hose amategeko arengera impunzi agomba kubahirizwa kugira ngo zidahohoterwa as substitutes of migration channels.
Filippo Grandi yavuze kandi ko ihinduka ry'ibihe naryo rituma abantu bakurwa mu byabo kandi ibyo biza bitarabagaho igihe amategeko arengera impunzi yashyirwagaho umukono kuri we rero ngo ibiza bikomeje kuba intandaro yo kuvana abantu batagira ingano mu byabo
ihinduka ry'ibihe risigaye rifite uruhare mu kuvana abantu mu gihugu kimwe bajya mu kindi ibyo bishobora guturuka ku biza cyangwa se ku ntambara n'imidugararo hari n'igihe bishobora guturuka ku mahano atewe n'abantu ubwabo uko biri kose abari mu kaga bose bagomba gutabarwa umuyobozi w'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi philipo grandi yarangije avuga ko mu mezi abiri ari imbere ateganya kuzatumiza inama mpuzamahanga iziga ku kibazo cy'impunzi ikazibanda cyane ku bavanwa mu byabo kubera ko ari ikibazo gihangayikishije isi arakoze mugenzi wacu venuste nshimiyimana radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mu gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo ku ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu
inshuti twari kumwe muri kino gice cya mbere cy'ibiganiro byo muri kano gatondo ni aha turari turabibangirira ku izina rya bagenzi banje bose ndabashimiye mwese mwari muduteze amatwi nshimiye kandi abadufashije kubashikiriza bino biganiro washize hamwe amajwi yari fatuma rimasi karara diane nahazwe mwari kumwe kuri mikoro ndabikebanure ndabifuriza kuranirwa mu banyu no mu byanyu
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.